They say Olori Ashley don't really send message give her people. Hmm. This kind hot soup wey she find herself inside, she don't tire. She no know as it e they do her now. It e don't tire her for body. She don't tire. She wants peace. She wants me. she rest. She wants me. she and her pikin come back in peace. And it e don't dey be like say the road long way way. So Olori Ashley don't they call out to her people. Welcome back again to my YouTube channel, my wonderful sweet people. Hope so now they alright too if na the first time wey dey join us for this place now we say welcome Now here now we dey drop all the hot hot gist every aproko wey dey sup for inside the palace of ife Now here you go come check am e they happen for this area straight up so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as we dey drop the gist you go dey get am yes as you they turn on the notification bell make you also try put down one wey talk say all so that e go easy make you they get notification and to my old subscribers your yodogwus in the house i dey hello adeelo ya die i say i appreciate una god go bless una for me because this love when I dey show dis channel eh i no go even fit i no go even fit come dey look down on them. no i no dey increase i they appreciate una una well done god go bless una for me my people no be small matter. Oh, hmm They say olori oh, ashley she don't tire for the way wey she they go through things now she don't tire recently while kabiyesi bin dey uh, seclusion olori ashley pipo bin come come meet kabiyesi yes dey come meet kabiyesi dey come dey find kabiyesi okay dey say as from ileife na im dem from too dey come meet di elders yes dey know say kabiyesi bin dey seclusion dey say make dem come gather di elders wey dey involved inside dia daughter matter yes di ruling house wia olori ashley from come outside o na dey come meet o oh, make dey come tell um, eh, kabiyesi say say make dey come show the elders say see o oh, see o oh, see wetin we dey go through we no like as e dey happen we no like uh, wetin dey happen our daughter don already send dna test result make you for accept make she come back to the house e don tey wey we don dey wait she don tire to dey wait make olori ashley come back make kabiyesi for uh allow her so that even if she, she give birth to pikin wey no be kabiyesi own so when she come back she and kabiyesi go sort out the matter but for now make kabiyesi first allow her come back to ile-ife because kabiyesi don really dey talk say e no wan make she come back again hmm. my people eh on top this matter na im dey talk say they no understand wetin dey happen o the elders no put talk they see the dna test wey dem carry come as evidence dey no fit come dey talk wetin dey no go fit handle na na kabiyesi hand di matter dey last last so kabiyesi na im go still fit sort out di problems no be dem dey marry olori ashley no be dem dey in charge dey say make dem go say when kabiyesi come outside dey go follow kabiyesi come talk. omo dey say olori ashley don dey dey impatient so she don tire to dey wait she don send message give her people say wetin dey happen shey una never see say kabiyesi don come outside make una rush go give am the dna test make una go prove my innocence yes olori oh, actually now dey use her people. now she dey go through her people. she no wan dey go through uh, just dey talk on her own she wan dey find who go support her she wan dey find how she go take do this matter she don tire e don dey be like say her own voice no dey enough again now her people na she dey call out to dey say she don call her people again oh say why dey dey waste time say she no dey come back to di house o oh. say even if if dis one wey dey do now if dem no go fit try make di kabiyesi accept she and her daughter say make dem no expect say she dey come back to dia house come be daughter say she no go fit try am she don marry di only of ife na be her own and na dat place she belong say make dem better make sure say she go back to wia she belong hmm i no come understand whether na her people na pursue her comot for the palace of ife na her people na tell her she commit di one wey kabiyesi go wey go make kabiyesi talk you yourself you no you convince kabiyesi but you e dey eh, sharp mouth make other people for convince and for you sha na her people anyhow wey she fit follow them talk make dem help her na so she go follow them talk na she sabi how best dey fit lis to her but the message wey don dey get na say olori ashley don already dey send message give her pipo say make dem do something o she like she no like dis condition wey she dey into yes she say she dey already go through postpartum depression and on top dis one na she come dey think about how she and kabiyesi say all di evil pipo wey no wan make she and kabiyesi dey together. don dey try put asunder say dem don dey do do things o dey try scatter dia relationship and her family people don dey act like say they no dey notice wetin dey happen say e no dey sweet her for body make dem do something i wonder wetin dem wan do for her olori ashley say she don tire to dey wait make dem do something make she come back to the palace of ife make kabiyesi follow her dey talk because she say kabiyesi no even dey follow her talk again yes say kabiyesi dey ignore her since then say she dey watch the olojo festival dey see as kabiyesi dey praise the wife dey do like say e all of them dey in good terms say na lie o oh, kabiyesi no even dey follow her talk since kabiyesi kabiyesi come back from seclusion for seven days say ashe e suppose call her make he check how una dey dis one wey i no dey around since as husband wey he be but kabiyesi never follow her call kabiyesi still dey ignore her calls so make her people know wetin dey go help her do omo. Um, Now when una carry una two left leg enter o dey say marriage na hungry them pass say na them sabi love pass say na kabiyesi na fit them pass say the wife kabi, kabiyesi get no be wife yes because now wetin they feel now the one wey dey inside no be wife Now them go wife pass Now baby wife material for the king pass Now they don't go sit down they don't go sit down make dem go sit down now but now they did they prepare them di seat don dey dey too hot for the honorees. They no go fit even take the seat again now honoree ashley don dey go through her own a lot she don dey beg her family people make dem help her When she dey sharp mouth dey call my pikin na double crown prince my pikin this, my pikin that. dey carry her pikin up and down dey even compete with queen nomi say eh your pikin no be anybody na my pikin na be double crown prince so he deserves this and that e be like say she no know that time again she don forget abi she don dey get one thing wey dey make her forget i no come understand because this action wey she dey do now e dey be like say she don forget when she dey talk all the ones na she really cause all this ones wey dey her body kabiyesi fit for no reason her matter like that like that but na she enter this wahala by herself when she go involve Kinomi inside her matter anyway as she don reach out to her People make dem help her i wonder whether dem go fit help her whether dem go go meet kabiyesi wetin dey go talk again and how dey wan take convince kabiyesi this time around. no forget o say all dis story wey dey carry come dis area dey all alleged information gathered from the internet space yes o i no dey stay the palace of ife i no even dey stay ile ife na hear say and as i hear am na as i dey carry am come. They talk say "Oh olori ashley don already dey reach out to her people, make dem help her go beg see, so she don tire to dey wait for response no forget to drop your comment make her know wetin you think about this matter, make her understand how you take see am wetin make her dey dey anxious now she no fit dey patient again time never reach for her to come back na why she dey very anxious to come back to the palace and also please like her video thank you